mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika muratwumvira ku mirongo migufi mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu banywanyi mwiriwe neza hano muri leta zunze ubumwe za amerika abanyeshuri icumi bo muri koleje kirisitu umwami y'i nyanza mu ntara y'amajyepfo mu rwanda bitabiriye irushanwa mpuzamahanga ry'abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye rya robo mu mujyi wa houston hano muri leta ya texas ntabwo byabagoye rero cyane uyu munsi rero ni umunsi w'izina wa competition ubu bari guhangana n'andi matimu bari kugerageza kubyitwaramo neza ku buryo n'ibigenda neza bashobora nabo kugera ibyo babona by'amanota ahagije ni madame diane sengati uwasenga umuyobozi ushinzwe urwego rw'igihugu rw'ikoranabuhanga mu burezi mu rwanda yaje rero aherekeje bariya abanyeshuri bo muri koleje kirisiturwa mu burundi umunyamakuru sandra muhoza yaraye muri gereza nkuru ya mpimba i bujumbura mu burundi kandi jean paul manirakiza yeguye ku mirimo ye ya perezida wa febabu urugaga rw'amashyirahamwe ya basketball mu yandi mahanga israel yarashe muri iran izi ni ingingo z'ingenzi amakuru arambuye ni mu kanya gato ikaze muri kumwe na thomas kamirindi indege z'intambara za israel zarashe muri irani uyu munsi mu gitondo cya kare cyane inkuru yaturutse ku binyamakuru bitandukanye byo muri leta zunze ubumwe za amerika bibiri bikomeye muri byo the new york times na the washington post bivuga ko byabikuye ku bategetsi ba israel leta zunze ubumwe za amerika na irani ariko ntibitanga amazina y'abo bategetsi bose bo muri ibyo bihugu byose ijwi rya amerika yahamagaye umuvugizi w'igisirikare cya israel ayisubiza ko ntacyo yayitangariza muri uyu mwanya abanyamakuru babibajije minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken aho ari mu nama ya jeset y'ibihugu birindwi bikize ku isi mu butaliyani arabasubiza gusa ngo nta ruhare leta zunze ubumwe za amerika ifite mu gitero icyo ari cyo cyose iki gitero cyabaye mu mujyi wa isfahan umurwa mukuru w'intara nayo yitwa gutyo hagati no hagati mu gihugu cya irani nko muri kilometero magana ane na mirongo ine mu majyepfo ya teheran umurwa mukuru wa irani hari uruganda ruyungurura ubutare bwa uranium n'ikigo kinini cy'ingabo zirwanira mu kirere nicyo israel yarashe ariko nta cyangiritse israel rero ntabwo yarashe ruriya ruganda kuba israel itarashe cyane no kuba bombi birinze kubisakuza cyane byateye ababikurikiranira hafi gukeka ko impande zombi zidashaka ko ibintu bijya irudubi ibihugu bikomeye nabyo uburusiya ubushinwa n'ibigize g7 aribyo leta zunze ubumwe za amerika kanada ubwongereza ubufaransa ubudage ubutaliyani n'ubuyapani bose barasaba impande zombi gucisha make no gucubya intambara ijwi rya amerika kolera iragenda yiyongera cyane ku isi cyane cyane mu bihugu bikennye byatumye inkingo ziba nkeya kubera ko abazikeneye ari benshi cyane oms ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima imaze guha umugisha urukingo ruvuguruye rushobora gufasha gukemura ibibazo byombi eugene mukankusi yaduteguriye inkuru umubare wiyongereye w'abarwayi n'ibura ry'inkingo byatumye ibihugu bikennye kurusha ibindi bitabasha guhangana n'ibyorezo bya korera oms yatanze uruhushya rwo gukoresha urukingo rwakozwe n'isosiyete eu biologics iyi yashinzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ifite icyicaro i sewuru muri korea y'epfo ni nayo yakoze urukingo rwari rusanzwe rukoreshwa kuri iyi ndwara ubwoko bushya bw'uru rukingo bwitwa uvcor akarongo s rukoreshejwemo ibintu bike ugereranyije n'urwari rusanzweho rurahendutse kandi rushobora gukorwa mu buryo bwihuse kurusha urwa mbere uru rukingo rwerekanye ko rufasha gukumira indwara y'impiswi byagaragaye mu bushakashatsi bwimbitse bwakorewe muri nepal iyemezwa ry'uru rukingo na oms risobanuye ko imiryango itera inkunga ku birebana n'inkingo nka gavi na unicef ubu noneho ishobora kurugurira ibihugu birushije ibindi gukena leila pakara umuyobozi w'ishami rishinzwe kugeza inkingo ku bihugu wa unicef mu itangazo yavuze ko iri shami rya onu noneho rizabasha kongera umubare w'izo ryatangaga ku gipimo kiri hejuru ya makumyabiri na gatanu ku ijana ijwi ry'amerika dukomereza amakuru hano muri leta zunze ubumwe za amerika izohereza intumwa muri nigeri mu cyumweru gitaha bazaganira n'abayobozi b'igihugu ku cyemezo cyabo cyo guca umubano wa gisirikare no kwirukana ingabo za amerika muri nigeri eugene mukankusi arakomeza mu itangazo televiziyo ya leta televiziyo sahel kuri uyu wa gatanu yavuze ko minisitiri w'intebe wa nigeri ari mahamani lamine zein muri make yavuze ko uruzinduko yagiriye washington yagize ati intumwa zo mu rwego rwo hejuru zizasura niyame mu cyumweru gitaha kuganira ku bufatanye uruhande rwa nigeri narwo rutanga ibyo rwifuza hagamijwe ibihe byiza biri imbere ku wa kabiri ushize seni yabonanye n'abategetsi bo muri deparitoma ya leta mu ngoro y'inteko ishinga amategeko ya amerika aho mu byo baganiriyeho harimo n'uburyo bwo gushimangira umubano mu bya diporomasi ubukungu ubuhahirane na tekinoloji zene yanabonanye n'abategetsi bo muri banki y'isi yose mu bijyanye no gusubukura inguzanyo yahagaritswe nyuma ya kudeta yo ku itariki makumyabiri na gatandatu y'ukwezi kwa karindwi yahiritse perezida watowe mohamed bazum nyuma y'iyo kudeta amerika yahagaritse ubufatanye bwayo hafi ya bwose harimo n'ubwa gisirikare televiziyo saheli yavuze ko minisitiri w'intebe yongeye gushimangira mu mvugo yumvikana nta kuziririza ko nigeri mu busugire bwayo yasabye ingabo zose z'amahanga kuva mu gihugu harimo n'iza amerika
ijwi rya amerika noneho tujye muri togo inteko ishinga amategeko uyu munsi iratora bwa kabiri umushinga w'itegeko nshinga rivuguruye umushinga utavugwaho rumwe kandi wateje umwuka mubi wa politiki eugene mukankusi aragarutse abadepite ba togo bemeje itegeko nshinga rishya ku itariki makumyabiri n'eshanu y'ukwezi kwa gatatu ariko perezida ford nyansembe yasabye ko ryongera gutorwa nyuma y'uko habanenga ibintu bise iryo vugurura kudeta y'itegeko nshinga amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi abona impinduka mu itegeko nshinga nk'uburyo bwo kongera manda ya nyasembe uri ku butegetsi guhera mu bihumbi bibiri na gatanu itegeko nshinga ririho ubu rishobora kumwemerera kongera kwiyamamariza manda imwe ya nyuma mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu nk'uko ibiro ntaramakuru bya faransa afp bibivuga hakurikijwe itegeko nshinga rishya togo yaba yiyemeje kugendera ku matwara asa n'aya gisirikare bigatuma abadepite aribo batora perezida igishobora kuba nk'umuhango hakurikijwe itegeko nshinga rivuguruye ububasha bukajya ku muyobozi mushya w'akanama k'abaminisitiri wagereranywa na minisitiri w'intebe yatorwa n'inteko ishinga amategeko ubu yiganjemo abo mu ishyaka rya nyasembe uwo mwanya mushya waba ufite manda y'imyaka itandatu nubwo bidasobanutse niba perezida w'ako kanama ashobora kongera gutorerwa indi manda amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi afite ubwoba ko nyasembe azashyiraho abambari be kuri uwo mwanya mushya bigatuma aguma ku butegetsi igihe kitagira iherezo
eugenia urakoze mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu dusange no kuri fm mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu karongi hanyuma no kuri interineti ni kuri wa eshatu radiyo ya wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu yutube na facebook ni voa radiyo yacu aho hose mushobora kuhakurikira amakuru neza uko turimo tuyabagezaho amakuru y'ijwi ry'amerika mu biyaga bigari tuyahere mu burundi aho perezida wa febabu febabu ni ishyirahamwe ni urugaga rw'amashyirahamwe y'umukino w'intoki wa basketball yeguye ku mirimo ye inkuru twayiteguriwe na diane ninahazwe ariko turayigezwaho na fideli niyo ngabo jean paul manirakiza yari amaze imyaka itatu atwara urunani ruhurikiyemo imigwi y'umukino wa basketball mu burundi febabu yatanze imihoho mwiketemani irakiza yandikiye inzego nyobozi za febabu yavuze ko akuyemwo akarenge ku mvo ziwe bwite no ku busabe bw'impande zitandukanye yavuze ko zari zimaze iminsi zibimusaba manirakiza jean paul atanze imihoho inyuma y'aho ishyirahamwe mpuzamakungu rya basketball fiba mu ndwi iheze rihagaritse by'imfata kibanza urunani ruhurikiyemwo imigwi y'umukino wa basketball mu burundi febabu umunyamabanga mukuru wa fiba andreas zakris ku igenekerezo rya cumi na kabiri ukwezi kwa kane niho yandikiye jean paul manirakiza amumenyesha ko ishyirahamwe rya basketball mu burundi rihagaritswe by'imfatakibanza febabu yagirizwa kuba yarabereye intambamyi ekipe ya dinamo mu mahiganwa ya bar mu kuyibuza kubahiriza amategeko agenga iryo higanwa febabu ivuga ko ku igenekerezo ry'icenda ukwezi kwa gatatu paul manirakiza ariho yanditse asaba ko umugwi wa dinamo wari waserukiye uburundi mu nkino za bar wokina utambaye inyambaro yanditseko visit rwanda jean paul manirakiza yasavye kandi umugwi wa dinamo kudakina mu gihe ivyo febabu yasavye fiba bitokubahirizwa ni nako vyagenze gushika umugwi wa dinamo ukuwe mu mahiganwa ya bar fiba yagiriza febabu kuba yaciye kubiri n'amategeko agenga abanyamuryango b'iryo shirahamwe ikanacafuza ishusho ya basketball y'uburundi muri rusangi febabu mwikete yarungikiwe yasabwe kwisigura imbere y'itariki ya 23 z'ukwezi kwa kane mu vyo yagirizwa vyose biruko mu gihe abakunzi ba basketball muri ico gihugu bemeza ko ukuba uburundi bwaravuye mu mahiganwa ya bar vyatosekaje ishusho yabwo muri rusangi mwikete manirakiza yanditse atanga imihoho yasiguye ko mu myaka itatu yaramaze atwara febabu yagize ahashikana umukino wa basketball mu burundi kandi avyishimiye abakunzi b'uwo mukino yamara benshi siko babibona bari bamaze igihe bamusaba gutanga imihoho bitabaye uko agasezererwa atanze imihoho hasigaye umwaka umwe ngo ikiringo ciwe c'imyaka ine yatorewe kirangire bamwe mu bakunzi ba basketball mu burundi basanga kuba umugwi wa dinamo warakuwe mu mahiganwa ya bar bizokwega ingaruka mbi mbi kuri uwo mukino mu burundi zimwe mu ngaruka zatanguye kuja ahabona nk'uko vyemezwa n'abari muri febabu harimwo abakinyi b'uburundi bariko baja mu yindi migwi abakinyi ba dinamo baramaze kuyivamwo berekeza hanini mu bihugu bitandukanye vyo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini abo ni otobo israel yagiye mu mugwi wa apr mu rwanda nijimbere gilbert yasinyiye umugwi wa kepler belo nkanira yagiye muri orion na david deng yagiye mu mugwi wa shosport muri congo hiyongera ko umumenyereza wabo olivier ndayiragije asigaye amenyereza titans mu rwanda nyene uwundi mugwi watakaje abakinyi benshi bagiye muri congo ni urunani
radiyo ijwi ry'amerika hano muri leta zunze ubumwe za amerika abanyeshuri icumi bo muri koleje kirisitu umwami y'inyanza mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda bitabiriye irushanwa mpuzamahanga ry'abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye rya robo mu mujyi wa houston muri leta ya texas mugenzi wacu etienne karekezi amaze kuvugana na madamu diane sengati uwasenga umuyobozi ushinzwe urwego rw'igihugu rw'ikoranabuhanga mu burezi waje aherekeje bariya banyeshuri nyine bo muri koleji kirisitu umwami y'inyanza yabanje kumubaza uko irushanwa rihagaze muri uyu mwanya ni ubwa mbere mwitabira irushanwa nk'iri nagira ngo mutubwire uko rihagaze muri aka kanya mu by'ukuri ntabwo ari urugendo rwari rworoshye kuko twahageze abandi batangiye ariko iyo uri kureba uburyo abanyeshuri bifashe n'uburyo batwitwara bari kwitwara neza kuko no mu bintu bareba n'uburyo babanye n'abantu uburyo abantu bari bishimiye nabyo barabireba kuko muri robotics ntabwo ari robotics gusa harimo no gukorana n'abandi no kubana n'abandi kuko ibintu by'amarobot ari ibintu bijyanye no gushakisha ibisubizo ku bibazo bigiye bitandukanye ukoresheje izo robot cyangwa ikoranabuhanga muri rusange ubwo rero iyo uri kureba abanyeshuri ukuntu bari kwitwara n'urugendo bajemo urabona ko bagerageje kubana n'abandi bari gukorana neza ikindi ni uko ntabwo babafite bwo kugira ngo wenda kuko bahageze batsinze hari abandi icyo babarushije ikindi kubera ko hari ni mpuzamahanga harimo ibihugu bihagarariwe byinshi cyane ariko urabona bari kwitwara ko ntabwo babafite babikora nk'uko basanzwe bakora bashyiramo imbaraga nyinshi birumvikana kugira ngo bashobore kuza guhagarara neza uko bashoboye ariko noneho ugasanga hari n'ibyo bari kwigira ku bandi nicyo nagira ngo mfatireho diane urebye bahageze kuri uyu wa kane byumvikana ko baje bahageze batinze gatoya nk'icyo watubwira barimo kwibandaho ubu ngubu kuri wa gatanu mu buryo bwumvikana ku batwumva ni iki gahunda uko yari iteye umunsi wa mbere ari nabo batashoboye kubonekaho bagombaga gusa nk'aho bitoza ni ukuvuga ngo batitoza ariko ari bonyine bakitoza hari imbere y'abandi bakitoza imbere y'abasifuzi babo n'abajagezi babo kugira ngo bimenyereze no gukorana nabo mbese bagire n'ishusho y'uko bizakomera ayo mahirwe niyo batagize kuko uyu munsi noneho ni ni irushanwa nyirizina kuko henshi cyabaye bagiye batanga n'amanota ku buryo abantu bagiraga icyizere cy'ahantu bahagaze bakaba bashobora no kumenya ese ni gute ni hehe bashobora kunoza ni iki bashobora kunoza iyi timu rero yacu yo mu rwanda ntabwo yagize ayo mahirwe gusa icyo babafashije ni uko babahaye umwanya wo kugira ngo nabo bitoze mu gitondo byumvikane ko mu gitondo babikoze mbere y'uko amarushanwa nyirizina atangira ntabwo byabagoye rero cyane uyu munsi rero ni umunsi nyirizina wa competition ubu bari guhangana n'andi matimu muri make cyane diane ku bantu batwumva iri rushanwa rya robo watubwira ko ikipe y'abanyarwanda y'abana bajyagura muri koleje kirisitu mwami n'abandi baje aho ngaho aba banyeshuri b'u rwanda kibari banda kuki muri make iyi
bafite za mishenizi amarushanwa ukuntu ateguye bose baba bafite simu imwe hanyuma noneho bakagenda bo bashobora gukora icyo nakwita porogaramingi cyangwa kodi ku buryo bakora roboti bubatse ikaba afite mishenizi zigomba igomba gukora aho igomba kuva ibyo igomba gukora kugeza ku musozo kandi bigakorwa ibyo ngibyo mu minota ibaze ibyo rero iyo iyo iyo simu bafite ifiteho misheni zigera nko kuri icumi bo bahitamo imwe cyangwa ebyiri akaba arizo baza kugaragaza ubwo rero nibyo bagendaga berekana niho hahandi n'izindi sinzi nazo zibikora ku minota yose ibingana noneho tukareba ko niba yakodingi bayikoze neza ya roboti ikurikiza neza inzira bayihaye kugeza ubu rero byari byagenze neza ikindi gihari ni uko hari na inovesheni porojegiti bafite ari nayo bagiye kwerekana mu kanya iyo yibanda cyane ku bintu bijyanye na vato reality aho bagomba kugaragaza ese baraza babikoze gutyo porojegiti yaje ije gukemura ikihe kibazo hanyuma bakayerekana n'inzira yayo yose uko byagenze bayitekereza kuko birumvikana ko ari porojegiti y'abanyeshuri bagomba kumenya no kuyisobanura ubu rero niyo gahunda bari bagezemo yo kugenda kwisobanura ukuntu iyo iyo navuga poroje nayo bayigezeho Uwo mushinga.
ubu icyo yaje gukorera n'umushinga ujyanye no gukemura ibibazo bijyanye cyane cyane na vato reality hari ikindi utasobanura wumva watubwiraho icyo nakongeraho wenda ni ukuvuga ngo abantu ba- ejo basa nkaho bari barabibonye ko u rwanda ru- rudahari yego ruhagarariwe ariko ukabona ko abantu benshi bari kwishima bavuga ati "Eh, mwakoze urugendo rurerure ariko murasho- mwashoboye kuhagera ukabona ko nabyo babyishimiye bavuga ko ah, aba tutakitse intege Ah, uko byagenze kose tubafitiye amarushanwa tugomba kwitabira ibyo ngibyo rero nabyo ah, biri guha abana ah, kuraje yo kumva yuko bakoze achievement radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda uyu rero ni madamu diane sengati uwasenga ni umuyobozi ushinzwe urwego rw'igihugu rw'ikoranabuhanga mu burezi mu rwanda yaje aherekeje abanyeshuri icumi bo muri koleje kirisitu umwami y'i nyanza mu ma- mu majyepfo y'u rwanda bari mu irushanwa mpuzamahanga rya robo muri leta ya texas mu mujyi wa houston ni mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika muri iri rushanwa harimo amakipe y'abanyeshuri hafi magana atandatu baturutse mu bihugu bitandukanye byo ku isi yose afurika ihagarariwe n'u rwanda misiri na afurika y'epfo ku munsi w'ejo tuzabagezaho uko iyi kipe y'abanyeshuri bo muri Kris- bo muri koleje kirisitu umwami bitwaye muri iryo rushanwa mpuzamahanga rero ribera mu mujyi wa houston muri leta ya texas hano muri leta zunze ubumwe za amerika ijoro rya mbere mu iboro rikuru rya mpemba umumenyeshamakuru sandra muhoza yariraye mu gice c'abagore aho yashikanywe hafi saa imwe z'ijoro aho bita radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muratubabarira pierre claver niyo nkuru arihuse gatoya yashaka kutubwira inkuru nyine y'uyu munyamakuru sandra muhoza waraye muri gereza nkuru ya mpimba i bujumbura mu burundi uyu mutegarugori akorera ikinyamakuru la nova burundi mu ntara ya ngozi mu majyaruguru y'igihugu yafashwe kuwa gatandatu w'icyumweru kuwa gatandatu ushize ni icyumweru gishize abanza gufungirwa mu rwego rw'iperereza pierre claver niyo nkuru rero noneho umwanya ni uwawe ijoro rya mbere mu iborero rikuru rya mpemba umumenyeshamakuru sandra muhoza yariraye mu gice c'abagore aho yashikanywe hafi saa imwe z'ijoro aho bita muri paviyo nk'uko amakuru avayo abitumenyesha sandra muhoza umumenyeshamakuru akora ikinyamakuru candika la nova burundi mu ntara ya ngozi ari naho asanzwe aba yafashwe ku munsi wa gatandatu uheze umwe mu bagize umuryango wiwe yatubwiye ko yari yitavye umugwizatunga akorera ku mugwa mukuru wa ngozi kugira ngo amuhe amakuru sandra muhoza yoba yarijijanije imitima ariko mu nyuma ahitamo kwitaba ubwo butumire kuko bwari bujanye n'akazi kiwe ka minsi yose yamara ntawasubiye kumukubita ijisho inyuma y'iminsi ine aburiwe irengero niho abariko barakoresha telefone yiwe barungikira ubutumwa umugabo wiwe bumubwira ko sandra muhoza afungiwe mu biro by'iperereza i bujumbura abanditse ubutumwa basavye umuryango wiwe ko wamushira impuzu n'udukoresho tw'isuku yamara bahashitse ntibigeze bamubona icyo bikoze abagize umuryango wiwe bagize amakenga ko yoba yarahohoterewe ubuzima amakuru yo kwizera ijwi ry'amerika rifise ni uko uwo mumenyeshamakuru ariko arazira ubutumwa yakwiragije ku rubuga ngurukanabumenyi bwa whatsapp ubwo rubuga rwitwa burundi media ruhuza abamenyeshamakuru inzego za leta n'abandi nk'uko ijwi ry'amerika ryavyiboneye kuri urwo rubuga umumenyeshamakuru sandra muhoza yashikirije iciyumviro ku nkuru itaremezwa imaze iminsi ivugwa ko bamwe mu rwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi rwoba rwarahawe imipanga yo kugirira nabi abatavuga rumwe nabo umwe mu bari kuri urwo rubuga yamubajije ati urafise ivyemezo utwereke nk'ingo nka zibiri canke zitatu zayironkejwe sandra nawe yishuye ati hmm, zitanu gusa oya reka ni nyinshi notanga uwundi yaciye yandika kuri urwo rubuga ati nibaza ko vyoba vyiza ababijejwe bakwegereye ukabaha amakuru akwiye vyofasha umuryango wiwe wikeka ko ari ivyo vyatumye afatwa kubera ari navyo yabajijwe ko mu rwego rw'iperereza kuri uyu wa kane inyuma y'umutaga imbere y'uko ajanwa mw'ibohero rikuru rya mpimba yararengukishijwe muri parike nkuru ya bujumbura umuryango wiwe ukavuga ko atamushingwamanza bari kumwe inyuma yaho umuryango uvuga ko parike yamubwiye ko akekwa ko ibyaha birimwo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu guhungabanya inzego no gucanishamwo abanyagihugu ndetse no gukorana n'abagwanya igihugu umuyobozi w'ikinyamakuru ranova sandra muhoza akorera pascal ndayisenga yemeza ko uwo mumenyeshamakuru yafashwe hatisunzwe amategeko amashyirahamwe atanu aharanira agateka k'abamenyeshamakuru mu burundi ariyamiriza iryo fatwa rya mugenzi wabo sandra muhoza muri ayo mashyirahamwe harimwo ikigo c'abamenyeshamakuru n'irihuza abamenyeshamakuru b'abagore mu itangazo ryabo berekana ko bababajwe n'uko mugenzi wabo yabanje kunyuruzwa akaburirwa irengero na sendika y'abamenyeshamakuru bakorera mu burundi isaba ko amategeko yokurikizwa merikio nicayenzi atwara iyo sendika yaganiriye n'ijwi rya amerika ari bujumbura twavuga tuti si inkuru yatohoje ngo ashire iki gikumu ngo nje sandra muhoza nayitohoje uyaye twareke twabifashe nk'uko ari ugutera inkuru dusaba rero muri sendika y'uko ubwa mbere leta yo kwibuka yuko yatwemereye yuko kuva batamisha bakaba zarapfungwa umva nk'uwapfungwa azira ngo yavuze ibi n'ibi mu mugwa wa whatsapp havugwa vyinshi batera inkuru nyinshi twavuga ati n'ukuri ivyo bintu ntibitomoye ntibibereye gupfumurisha amakuru bicafuza ishusho y'igihugu cacu ciza c'uburundi tugasaba ko rero cari kugwa atagisabye ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe rsf na komite mpuzamakungu ikingira abamenyeshamakuru cpj abona ko iryo fungwa rituma abamenyeshamakuru mu burundi bakora mu bwoba budasanzwe mudoki mumo ajejwe imigambi mu gisata ca afurika ca cpj yaganiriye n'ijwi ry'amerika ari nairobi muri kenya yakoze icaha ikihe yarenze ayahe mategeko bafise ivyemezo ibihe yategereza guhabwa uwumwunganira akabonana n'umuryango wiwe bitagoranye ibi ni iterabwoba ririko rirakorerwa abamenyeshamakuru bakorera mu bwoba budasanzwe ni nk'aho leta ibabwiye iti namwe mushobora kunyuruzwa umuryango wanyu ntumenye iyo muri mushobora gufatwa umwanya n'umwanya kandi uburenganzira bwanyu bugahonyangwa umwe mu bamenyeshamakuru ari bujumbura yavyemera ijwi ry'amerika ko hari inkuru nyinshi amenya ntazikore izindi nazo akazitangura mu nyuma agasabwa kuzireka azigejeje hagati hari n'abamenyeshamakuru batwankiye kugira icyo bavuga kuri iryo fungwa ku gutinya ko nabo bohava bagira icyo bagirizwa amashami yigenga aharanira agateka kazina muntu yunga muri iryo mu kwiyamiriza icyo yita inyuruzwa mu mpisho ry'uwo mumenyeshamakuru ifatwa n'ifungwa rya sandra muhoza rije rishimangira amakenga y'abungere ba ekereziya katolika ku byerekeye ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro sandra muhoza afise abana batatu asanze mu munyororo mugenzi we florian rangabiye w'abana babiri bahuriye ku caha co gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu irangabiye wewe amaze umwaka n'igice afunzwe pye clavine nkuru ku bw'ijwi ry'amerika voice of america ijwi ry'amerika rihuza abantu diaspora
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugume mu burundi ikibazo cya lisansi cyagize ingaruka mbi ku bategarugori bakorera leta n'abakorera ibigo byigenga bonsa bityo izi ngaruka rero mbi zikora no ku bana babo bonka cyane cyane abatarageza ku mezi atandatu umunyamakuru Thierry ndayishimiye yarabikurikiranye ariko rero bambwiye yuko iyi nkuru ishigaje akanya gato ikaba itunganye noneho tujye ku nkuru ya y'ijwi ry'amerika usagm ni iki- ikigo cy'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika cy'itangazamakuru umuyobozi wacyo mukuru wa- umuyobozi mukuru wacyo rero amanda bennett yatangaje ko radiyo ijwi ry'amerika ifite umuyobozi mushya ku buryo buhoraho guhera uyu munsi yitwa michael abromowitz asi- azasimbura john lipman wayoboraga ijwi ry'amerika by'agateganyo fide niyo ngabo iyi nkuru wayikurikiranye nuko bimeze bite nivyo umuyobozi mukuru w'urwego ruyoboye- ruru- ruyoboye ibisata bitandukanye vy'ijwi rya amerika amanda bennett kuri uyu wa kane yavuze ko uyo muyobozi mushasha w'ijwi rya amerika michael abramowit ari umumenyeshamakuru yubashwe cyane kandi aharanira bikomeye agateka k'ikiremwa muntu yatangaje ko ivyo yaranguye mu ishyirahamwe freedom house vyabaye ngirakamaro mu twigoro two kurwanya amakuru y'ibinyoma n'inyifato y'agahotoro mu bice bitandukanye vyo kw'isi iryo shyirahamwe freedom house eh, rirondera gushyiraho isi irangwa n'umwidegemvyo ku bantu bose bayibako amanda bennett yavuze ko yiteze n'akanyamuneza kenshi ubuyobozi bw'umukuru mushasha w'ijwi rya amerika michael abramowitz yavuze ko arindiranye igishika gukorana nawe mu ntumbero yo gutanga amakuru y'ukuri atahahengamiye mu bice vyo ku isi bigeramiwe bigeramiye bikomeye cyane kurusha ibindi igikorwa co gutangaza amakuru cyane cyane muri iki gihe gihambaye mu makungu michael abramowitz eh, yarangije amashuri yiwe muri kaminuza ya harvard vyitezwe ko azotangura amabanga yiwe mashasha yo kuyobora ijwi rya amerika mu kwezi kwa gatandatu inyuma rero yuko ah, bitangajwe icese ko hashikirijwe ayo mabanga mashasha yo kuyobora ijwi rya amerika eh, michael abramowitz yatangaje ko eh, inyuma y'uko agenywe muri ayo mabanga ko biri mu ru- bari mu rugamba eh, rwo gushikiriza amakuru y'ukuri eh, mu makungu amakuru agwanya ay'ibinyoma yatangaje ko atankeka bazotsinda yavuze ko aricyo gituma yemeye amabanga yo kuyobora ijwi rya amerika yavuze ko gukorana n'abakozi bose b'ijwi rya amerika ari iteka rikomeye n'icyubahiro kuri we yavuze ko azokora ibishoboka byose kugira nti ntahemukire abamugiriye icyizere mu mabanga yiwe mashasha yamenyesheje ko azi neza ibibazo bihanze itangazamakuru n'abamenyeshamakuru mu bice bitandukanye byo ku isi yatanze akarorero k'ibitero bitera byiyongera ku bamenyeshamakuru ah, mu mirimo yaho aho bayikorera hose mu bice bitandukanye byo ku isi ngibyo mu- byavuzwe uno munsi kwigena ryiwe yego ubwo rero nyine ni ukumutegereza n'igishyika nuko urakoze fide radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mbibutse gusa ko abanyeshuri icumi bo muri koleje kirisitu umwami y'i nyanza mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda bari hano mu mujyi wa houston muri leta ya texas mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika baje mu irushanwa mpuzamahanga ry'abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye baturuka ku isi yose bagera kuri magana atandatu bari mu irushanwa rya robo afurika ihagarariwemo rero n'u rwanda afurika y'epfo na misiri umunyamakurukazi wo mu burundi sandra muhoza yaraye muri gereza nkuru ya mpimba i bujumbura akorera ikinyamakuru ranova burundi mu ntara ya ngozi mu majyaruguru y'igihugu yafashwe ku wa gatandatu ushize abanza gufungirwa mu rwego rw'iperereza nuko rero ejo niho bamujyanye mu mpimba hanyuma indege z'intambara za israel zarashe muri irani uyu munsi mu gitondo ariko ibihugu byombi byanze kubyasasa kubisakuza cyane ababikurikiranira hafi bakavuga bati noneho israel na irani bashobora kuba badashaka yuko ibintu bigira udubi niyo mpamvu batari guterana amagambo niyo mpamvu mbese batari kwenyegeza ibihugu bikomeye rero nabyo biravuga biti mucishe makeya mucubye umuriro radiyo ijwi ry'amerika ni ahangaha aya makuru ahumurije ndabashimiye cyane wikendi nziza murakarama